iyi ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye eugene mukankusi mbahaye ikaze mwese kuri radiyo yanyu mutwumvira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
njyewe ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nongere mbahe ikaze mu kiganiro muri isanga uyu munsi turaganira ku kibazo cy'abimurwa aho batuye mu bikorwa by'inyungu rusange dufatiye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege kigiye kubakwa mu bugesera mu ntara y'uburasirazuba bw'u rwanda mu gihe bigaragara ko imirimo yo kubaka ikibuga mpuzamahanga cy'indege kiririma mu karere ka bugesera yatangiye hari abaturage bagihura n'ingaruka zishingiye ku bikorwa byo kubimura nk'umusaza celestin seruhinja wagiye kumara imyaka itatu atuye mu matongo yo muri icyo kibuga kubera ko avuga ko abamugeneye agaciro k'amafaranga agomba guhabwa katangana n'imitungo ye nagira ngo mugenzi wacu Eric bagira ubusa wasuye uwo musaza akaganira nawe nsabe abo ku buhanga bw'ibyuma batusubirizeho inkuru yaduteguriye ejo nagira ngo rero mubanze muyumve mwumve ibyo abari batuye aho ngaho bavuga mbere y'uko dutangira ikiganiro ku byerekeranye no kwimurwa ku nyungu rusange nta nzu y'ibatu wabonye nayibonye iyo ni irangi harya hirya bari bampaye makumyabiri n'imwe n'ibihumbi magana inani harya mu itegura ubu bazigira cumi n'esheshatu ndahaguruka naburanye igihe mbe muri make kinini jya ku muvunyi nawe kuko urumva ntiwabona ukunyara ngo usubire kumuregera turaganira n'umusaza celestine seruhinja utuye mu karere ka bugesera arasunika igare yerekeza ku murenge wa jura hasi iragira ku bibazo by'ubutaka uyu musaza w'imyaka mirongo irindwi n'ine y'amavuko azwiho kuba agiye kumara imyaka itatu mu matongo y'ahazubakwa ikibuga mpuzamahanga cy'indege bugesera abandi barimutse yanambye ku mitungo y'iri ku butaka bwa hegitari cumi n'ebyiri avuga ko babugeneye agaciro kadakwiye sinzi gusoma no kwandika sinahaye abana ngo banteranyirize ngo ndebe ariko nigeze kumva gitifu avuga ngo byose hamwe imitungo yanjye ngo ni miliyoni mirongo itatu ngo n'umunani ngaho ndebera izo zizubaka inzu zigura amasambu sigara n'utwondi iminsi ibiri n'ibyo ni uko byangendekeye atuye mu kagari ka karira kubera iminsi amaze asiragira mu nzego z'ubutegetsi ngo zimurenganure seruhinja aterwa ishavu no kubona ibyo bagenzi be bari baturanye bahisemo kwimuka bagezeho mu iterambere uyu mugabo ni umwimukira wavuye mu kibuga ushyushyu n'iyo nzu niyi reba uru rutoki uko rungana urumva mwebwe mwaraturenganyije mwarwa kuza kare umutara amakuru nuko mbe ibyanjye bimeze seruhinja afite abana cumi na batandatu bavuka ku bagore babiri avuga ko inzego yagannye zirimo urw'umuvunyi agaciro bamuhaye ngo bamubarurire imitungo nabo basa naho ntacyo bamufashije nyuma y'igihe kirekire yahisemo kwemera icyo yita duke bamugeneye akimuka akava ku kibuga cy'indege cyatangiye gusizwa kandi kubona indi mitungo yagura ikamunyura byo biracyari inzozi kubera ibiciro nabyo byihagazeho do hari ifabu duciyeho hariya rero naje kuyitereta ngo ni muri makumyabiri
hegitari zingana ebyiri makumyabiri se nshaka ko batayampaye nanjye muri rusange wabuze uko ubigenza uvuye mu kibuga wenda kivamo mbese ndengerwe nande eh? yongera undengera baba baraje bagasubira mu mitungo yanjye bakayireba sibyo bakayitegereza bagatambagira urumva bakareba ejo hazaza urahabona ute n'abo bana bawe uvuga ko udafite uburyo ugiye kubaha agasambu gatubutse kandi ndabona batunzwe no guhinga none se nagirana nakubajije nagirana Eh? narwana se ubu ndagera aho ngeze batisa muri miliyoni mirongo itatu makumyabiri n'eshanu ntinage ntabona buze umusaza seruhinja avuga ko ubutegetsi bwizezaga ko ntawe uzahura n'ingorane mu kwimurwa ariko ko byabaye ikinyuranyo kuko na nyakubahwa perezida wa repubulika yaravuze ati abantu bazimuka mu kibuga bazakira ariko twazize bande bya bindi baca umugani mu kinyarwanda ngo umwami ntiyica hica rubanda uwo twazize aho we rwose yari yatwijeje ati abantu bazabarurwa mu kibuga bazaba abana bamwe mu ijwi rya amerika yagezeho bimuwe mu kibuga mpuzamahanga cy'indege i bugesera bigaragara ko bageze kure mu iterambere bwana na clement hakizimana amafaranga yamwimuye yaguze isambu ayihinga urutoki urutoki nararusaruye ubundi kurusarura ubu ngubu urabona ko ari amateri ibitoki bya mbere narabiriye ndanagurisha ngapakiza amagare hanyuma kandi nkarya uyu mugabo nawe ariko ntabura kuvuga ko kwimura abaturage bitakozwe uko bikwiye aratanga urugero rwamukoze ku mutima ndibuka umugore umwe mariyamu w'umupfakazi yararize yavuye aho ngaho aho bari bari kudusinyishiriza ari ukumuterura yanze kuhava kubera kurira amafaranga yari yarasinyiye mbere amafaranga bayagabanije yibaza aho ayo mafaranga agiye gusinyira aho azayajana bikamuyobera ni ukuvuga ngo icyo gihe rero impapuro zari zihari ngo niba udasinye urorere mu kumvikanisha agahinda ke umusaza seruhinja yasabye ijwi rya amerika gusura imwe mu masambu ye nawe naho icyo ngusabye wowe uca muri rutoki simbikubwiye uti narubonye rwitegereze nubwo rwaraye nabuze abaruhingira rumbwira ko rukwiranye na miliyoni enye miliyoni enye muri iki gihe bazijyana he Hmm? bazijyana he ariko rero naremeye kuko nta kundi byagenda sinagumya guserera amatike i kigali yari yarashizemo Hmm? kandi sinabikinanira amaso bari kuyomuza kera umwana tubereye abavugizi none mwebwe natwe twubashye ubusabe bwe
dore ndabona n'uduca dusigaye tugutwarira inkoko tukazipfurira hano ntabwo ni inuma iyo ngiyo zariye intuza Ah, mbonye ari inkoko Mm.
ubona iyo bigeretse iyi ngiyi hose si ureba no hirya iyo ariko ubwo urumva bishoboka ngaho ureba iyo sambu amategeko asobanura ko iyo umuntu akora igenagaciro hagashira iminsi ijana na makumyabiri atarishyurwa igenagaciro rishobora gusubirwamo iyo kandi umuturage atemera igenagaciro yakoresherejwe n'abimura biteganijwe ko yakwikoreshereza igenagaciro ku giti cye nyuma y'iminsi cumi n'itanu akarishyikiriza urwego rwimura aha haba ibiganiro ku bagenagaciro b'impande zombi bakagira ibyo bumvikanaho byananira nawe urugaga rw'abagenagaciro rukabafasha byaguma muri uwo murongo umuturage akiyambaza inkiko ntawe avuga ko atazi itegeko ariko ibi rubanda usanga batabisobanukiwe ntibikunze kubaho kubona umuturage babarira imitungo yahimurwa ku bikorwa by'inyungu rusange akagaragaza akarengane nk'uko biri kuri seruhinja benshi bahita bimuka bakazagaragaza ingaruka nyuma ahanini kubera kudasobanukirwa amategeko inzego zitandukanye zirimo n'intumwa za rubanda zikunze kujya inama ko ntawagombye kwimurwa atabonye ingurane imunyura imibare ya minisiteri y'ibikorwa remezo igaragaza ko kwimura abatuye ku kibuga cy'indege i bugesera bagera ku bihumbi bitatu byatwaye asagaho gato miliyari cumi n'ebyiri z'amafaranga eka bagira ubusa ijwi rya amerika i bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda ndagushimiye cyane eric bagira ubusa kuri iyi nkuru iki kibazo rero cy'abimurwa ku, ku, bu- ku nyungu za rusange bakimurirwa ahandi kugira ngo biteze imbere igihugu ndetse n'abaturage ubwabo nicyo tuganiraho uyu munsi umutumirwa wacu ni bwana frank mugisha ni program manager ushinzwe ibikorwa mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko yitwa legal aid uh, forum ni mu rwanda ni umunyamategeko kandi yagize n'uruhare mu bushakashatsi butandukanye bwagiye bukorwa na legal aid forum hamwe n'izindi nzego zihuriye mu rwego rw'ubutabera mu rwanda harimo rero n'ubushakashatsi ku iyubahirizwa ry'itegeko ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange n'ingaruka kwimura abantu bigira ku baturage yagize uruhare muri ubwo bushakashatsi bwakozwe mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu rigo edi rero ni iki ni ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko nk'uko nari mbivuze muri iryo huriro rero ibyo rikora bimwe birimo kugira inama aba- kugira inama abantu mu bibazo by'amategeko ibibazo baba bafite kwigisha abantu ibijyanye n'amategeko uburenganzira bwabo uburyo bwo kubuharanira ndetse n'inshingano zabo gukora ubuvugizi ku bijyanye n'amategeko n'ubutabera hashingiwe ku bushakashatsi kugenera abunganizi abantu batishoboye bafite imanza mu nkiko bakunganirwa ku buntu gufasha mu gukemura ikibazo abantu baba bafite binyuze mu bwumvikane ubuhuza kugira uruhare mu kubaka ubushobozi bw'abakora mu nzego zitandukanye z'ubutabera none rero reka mm, twakire umutumirwa wacu ariko rero mbanze mbaze nk'utubazo dukeya leta ifite ububasha uburenganzira bwo kwimura abantu aho batuye ku bikorwa by'inyungu rusange abimurwa se bafite amategeko abarengera hari icyo se umuntu yakora igihe atemera agaciro kagenewe ibye yimurwamo ibyo ni bimwe rero nifuza ko umutumirwa wacu aza kuduhaho ibisobanuro muri kiganiro muri isanga tuhereye nyine kuri bimwe mu byakozwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga kigiye kubakwa mu bugesera mu rwanda nk'uko mubyumvise muri iriya nkuru mugenzi wacu eric bagira ubusa yaduteguriye nk'uko bisanzwe turabaha umwanya rero mutange ibitekerezo mubaze n'ibibazo mwifuza kubaza telefone yacu nyibibutse ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ntatinze rero reka twakire umutumirwa wacu umutumirwa wacu telefoni ye ngo iracitse reka ubwo twongere tumushake nk'uko nabibabwiraga turaganira kuri iki kibazo cyo kwimura abantu ah, mu buryo bwa rusange bif- mu buryo bifasha mu nyungu rusange uwo mutumirwa rero nk'uko nari mbibabwiye ni uwo mu muryango mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko byitwa legal aid forum mu rwanda Ah, bwana frank mugisha twari tumufite kuri telefone ariko iracitse nagira ngo bongere bamudushakire Ah, nk'uko nabivugaga rero mu byo iyo forum ikora harimo kugira abantu inama ku bibazo by'amategeko ibibazo baba bafite bakigishwa uburenganzira bwabo ndetse n'uburyo bwo kubuharanira ibi rero abenshi basa naho bata- batari babisobanukirwa niyo mpamvu nagira ngo tumuhe umwanya hanyuma abasobanurire ku buryo burambuye ibyo mwifuza kubaza ku bantu bimurwa ah, igihe bishobora gufata kugira ngo umuntu abone amafaranga yemerewe agomba gusimbura ibyo yari afite umutungo we Ah, ninde se ugena ayo mafaranga Eh, hari icyo se hari ijambo se umuturage yaba abifitemo ibyo byose rero ndumva turi buganireho mu kanya namara kuboneka kuri telefone mbibutse nanone telefoni muduhamagaraho kugira ngo tubahe ijambo ni magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo cyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe ikaze mwese rero kuri radiyo ijwi rya amerika umutumirwa wacu arabonetse kuri telefone bwana frank mugisha mbahaye ikaze ku ijwi rya amerika
murakoze cyane nanjye ndabasuje kandi nsuje n'abaduteze amatwi Iyi, tukwifurije n'umwaka mwiza kandi nibwo tukiganira muri uno mwaka umwaka mwiza wa bibiri na cumi na karindwi
murakoze kuri twese Ye. ubwo rero nari maze kubwira abakurikira radiyo ijwi rya amerika muri make uwo muri we n'icyo mukora muri rigo aid forum mu rwanda nkaba nagira ngo mu gutangira mba- mbabaze hari ubushakashatsi mwakoze nk'uko nari maze kubivuga mvuga bimwe mu byo mwakoze mu bushakashatsi mwakoze um, mwunganira abantu nk'ibi ibibazo mwagiye mubona nk'abantu ku bantu bimurwa ndetse n'ingaruka byagize ni muri makeya ni nk'ibihe
murakoze cyane eh, ibibazo by'ingenzi twagiye tubona ni uko harimo abantu eh, batari bakeya mu bo twabajije nakwibutsa yuko ubushakashatsi bwacu twabajije abantu bagera ku gihumbi na magana atatu Ah, bakozweho n'iki gikorwa cyo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange mu gihugu hose Eh, abantu rero bagera kuri mirongo inani eh, ku ijana ry'abo twabajije eh, batugaragarije yuko ah, batishimiye ibiciro bahawe eh, bijyanye n'imitungo yabo icyo ni kimwe mu kibazo twabonye ikindi kibazo nanone eh, twabonye eh, ni abantu eh, bagiye benshi batugaragariza yuko biriya bihe bijyanye no kuba bakwishyurwa amafaranga yabo biteganywa mm, mu itegeko ariyo eh, amezi ane iminsi ijana na makumyabiri bitagiye byubahirizwa Eh, ugasanga abantu barakererewe ku buryo icyo gihe twagiye tunareba mu myaka yagiye itandukana aho twahereye muri bibiri na karindwi kuva ariyo tegeko rigiyeho dusanga koko icyo gihe haragendaga habaho ubukererwe butandukanye impuzandengo muri bibiri na cumi bibiri na karindwi twasanze yari amezi mirongo itatu n'umunani y'ubukererwe kugira ngo umuntu yishyurwe cyokora byagiye bihinduka uko imyaka yagiye ikurikirana kuko muri bibiri na cumi na kabiri twasanze icyo gihe abantu bishyurwa mu mezi icumi bibiri na cumi na gatatu dusanga ari bisubiraho inyuma biba amezi cumi na kumwe bibiri na cumi na kane bigenda bigabanuka ariko icyo kibazo tugenda tukibona yuko habaho ubukererwe mu kwishyura kuko aya mezi twagendaga tuyabara dukurikije igihe abantu batubwiraga bishyuriwe uhereye igihe basinye amafaranga yabo iki ni ikibazo cya kabiri ikindi kibazo cya gatatu twabonye ni uko abantu benshi nanone bagiye batugaragariza yuko batamenye neza iki gikorwa cyangwa se bakagizemo uruhare cyane cyane mu ntangiriro zacyo kuba babasobanura neza uyu mushinga icyo uwo mushinga ugamije inyungu bazawubonamo nk'abaturage ahubwo bakabona inama iteranyijwe baje kubabwira gusa bati imitungo yanyu izatangira kubarurwa igihe iki n'iki ariko batabanje kumenyeshwa ibijyanye n'icyo gikorwa ndetse n'inyungu abaturage babifitemo icyo nacyo twagiye tukibonamo nk'ikibazo hanyuma hari n'aho twagiye dusanga ikindi kibazo ni uko nko mu ntara y'uburengerazuba aho abaturage bari barabwiye kwimurwa hanyuma hagashira igihe kinini inyuma bakaza no kubwirwa yuko uwo mushinga wo kubimura wahagaze kandi nyamara bari bamaze igihe nta kintu bemerewe gukorera ku mitungo yabo batahabwa uburenganzira bwo kuba bakubaka cyangwa se kugira ibikorwa birambye nyuma bakababwira bati birahagaze baratakaje byinshi aho naho twasanze ari ikibazo hanyuma mu karere ka bugesera nk'uko uwo musaza nanone yari amaze kubivuga uvuyeho twasanzeho ikibazo cy'abaturage hejuru y'uko gutinda kwishyurwa hajemo n'ikibazo cy'umutekano kuri bamwe bari basigaye aho hantu nimba hari abaturage tuvuge bari baturanye ingo mirongo itatu hanyuma hakagenda hishyurwa wenda icumi abandi bagasigaraho cyangwa se hagasigara batanu ugasanga batangiye no kugira n'ikibazo cy'umutekano abana kuvuga kujya gutashya cyangwa se kuvoma ibyo byose biri mu bibazo twagiye tugaragarizwa muri icyo gihe twagendaga twakoraga ubushakashatsi hanyuma nanone ku rwego rw'imitungo abaturage bagiye batugaragariza yuko habayeho guhinduka mu byo babonaga nka reveni cyangwa se inkamu ku byo binjizaga twabonye abaturage bagera kuri mirongo itatu na bane batugaragarije yuko habayeho kumanuka mu birebana n'ibyo binjizaga cyane cyane ahangaha ni abantu bari batuye mu mijyi bakaza kwimurirwa hirya y'imijyi aho batugaragariza yuko icyo gihe babaga bari mu mujyi babonaga uburyo bakora imirimo iciriritse nimba ari umukecuru akaba yabona akazi tuvuge ko gukubura ku muhanda cyangwa se kugira ahantu akorera isuku hafi aho ngaho bakagira amafaranga bamuha ariko akavuga tuba ahantu nimukiye mu cyaro twese turi abantu bari ku rwego rumwe biragoye ko wabona n'umuntu uguhereza akazi kugira ngo agire icyo aguhemba bagiye rero abagera kuri mirongo itatu na kane batugaragariza yuko habayemo kumanuka mu byo binjizaga ku kwezi
ibibazo ndumva ibibazo ari byinshi mwagiye mubona none ubwo umuntu amenya ate ko hari amategeko mwari muvuze muti guhera itegeko rigiyeho mu bihumbi bibiri na karindwi ko mwatangiye gukora nyine ubwo bushakashatsi ahantu hatandukanye umuntu amenya ate mu bijyanye n'amategeko ko afite itegeko rimurengera
nk'uko mwarimu bivuze numvise na mugenzi wanyu yabikomojeho ubundi mu rwego rw'amategeko baravuga bati iyo itegeko ryasohotse rigatangazwa mu buryo bwemewe mu igazeti ya leta ubundi ni uko buri muntu wese yakagombye kurimenya ariko turabizi neza yo kuvuga ati yakagombye kurimenya ntibihagije nubwo riba rimureba ariko mu by'ukuri ntabwo ariko bigenda muri puratike ntabwo ariko itegeko risohoka abantu barimenya ubwo rero izi ubundi ni inshingano zacu nk'abantu bakora mu miryango itegamiye kuri leta hanyuma zikaba n'inshingano za leta gufatanyiriza hamwe kugira ngo dusobanurire abaturage amategeko aba yasohotse amategeko abarebe- abarengera kugira ngo bamenye uburenganzira bwabo bamenye uburyo bwo kubuharanira ndetse n'inshingano nanone zabo zikubiye muri ayo mategeko aho rero navuga yuko eh, hari ibyagiye bikorwa ariko mu by'ukuri n'ubushakashatsi bwagaragaje yuko icyo nacyo kiri ikibazo abaturage batarasobanukirwa neza ibijyanye n'uburenganzira bwabo eh, ndetse n'uburyo bwo kubuharanira eh, muri iyi gahunda yo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange Mm. none se ubwo ni iyihe nzira umuntu anyuramo kugira ngo aharanire ubwo burenganzira bwe ku giti cye tuvuge iyo abona hari ikintu kidatunganye mu buryo yimurwamo nk'ubwo mwari muvuze muti nk'abantu bishyurwa hashize amezi icumi bagombaga kwishyurwa mu- mu mezi ane hari ibikorwa nyine bihagarara nk'uko mwari mubivuze umuntu yiyambaza iki yabigenza ate iyo abonye nk'ubwo atishyuwe kugira ngo abashe gukomeza ubuzima bwe nk'uko byari bisanzwe
murakoze cyane eh, eh, navuga yuko eh, ubu ngubu hari itegeko rya bibiri na cumi na gatanu eh, ryatowe eh, eh, rimwe z'ukwezi kwa gatandatu bibiri na cumi na gatanu ryerekeye kwimura abantu ku mpamvu z'inyungu rusange zigenda zigaragaza uburyo butandukanye ndetse n'inzira umuntu ashobora kwitabaza mu gihe hari ibyo atishimiye ku bijyanye no kwimurwa eh, ku bw'inyungu rusange Eh, urugero wenda nko kuri icyo mwari muvuze muti umuntu nimba aramutse akererewe kwishyurwa amafaranga ye ntibayishyure Eh, mu by'ukuri iri tegeko ubundi icyo riteganya eh, iyo urebye eh, mu ngingo yayo ya mirongo itatu na gatandatu ivuga yuko umuntu agomba kwishyurwa muri mu minsi makumyabiri ijana na makumyabiri bamaze kwemeranya igiciro eh, ku- ku- kijyanye n'indishyi yahabwa itegeko rero rikavuga yuko ubundi iyo minsi ijana na makumyabiri irangiye mu by'ukuri eh, ya gahunda yo kwimura umuntu ku nyungu rusange ubundi bitaye agaciro kereka uwimurwa n'uwimura eh, uwimura n'uwimurwa bongeye kubyumvikanaho ariko ubundi kwimura eh, iyo gahunda iba itaye agaciro ubundi bakagombye kongera gutangira bundi bushyashya iyo rero eh, ni inzira imwe eh, umuturage yashyiriweho mu by'ukuri ashobora we gutangira ibikorwa bye bundi bushyashya apfa kuba ya minsi ijana na makumyabiri yarangiye amafaranga ye atayahawe hata- hatanabayeho n'ubwumvikane hagati ye n'umwimura iyo ni inzira ya mbere Eh, hanyuma nanone indi eh, nzira ya kabiri wenda navuga eh, yashyizweho n'amategeko ni uko mu ngingo nanone ikurikiraho ya mirongo itatu na karindwi y'aya tegeko iteganya n'indishyi ku muntu eh, utishyuwe ku gihe ah, ya mafaranga y'indishyi ikavuga iti agomba guhabwa indishyi ya gatanu ku ijana ah, k'imitungo eh, ya- ya- yagombaga kwishyurwa ni ukuvuga ngo haramutse habayeho ubukererwe hanyuma bakumvikana yuko icyo gikorwa cyo kwimura umuntu ku nyungu rusange gikomeza icyo gihe itegeko riteganya yuko agomba guhabwa indishyi za gatanu ku ijana ah, ka- ka- k'agaciro ka ya mitungo ah, nk'indishyi y'ubukererwe ariko noneho ibyo byose iyo binavuyeho n'ubundi itegeko riteganya inzira y'urukiko ni ukuvuga ngo iyo hari ikintu kitumvikanyweho cyaba ari mu kugena agaciro k'imitungo eh, cyaba ari eh, kuri ibi ngibi ubukererwe eh, mu gihe wenda iyi ndishyi idatanzwe icyo gihe itegeko ryemerera umuturage yuko yagana inzira y'urukiko hanyuma urukiko rukaba rwafata icyemezo eh, ku cyifuzo cye ibyo rero abaturage eh, izo ni inzira ziteganyijwe Eh, no ku bijyanye uretse n'ibi ngibi wenda byo kwishyurwa cyangwa se ubukererwe ariko no ku bijyanye n'igikorwa ubwacyo cyo kwimura umuturage ubundi umuturage itegeko rimuhereza uburenganzira bwo kuba yanasaba eh, yuko icyo cyemezo kijyanye no kumwimura bitewe n'impamvu zitandukanye wenda mu gihe abona yuko eh, kitanyuze mu buryo cyangwa se impamvu zitangwa atari atari zo icyo gihe yemerewe kuba yakwandikira urwego rwisumbuye eh, ku rwafashe icyemezo cyo kwimura arusaba yuko icyemezo cyo kwimura cyasubirwamo izo zose rero ni ziteganywa mu itegeko aha ngaha umuturage ashobora kuba yakwitabaza mu gihe hari ibitamunogeye muri iyi gahunda yo kumwimura ku bw'inyungu rusange Ye. radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ni ikiganiro muri isanga aho tuvuga ku byerekeye kwimurwa mu nyungu rusange n'uburenganzira bw'uwimurwa umushyitsi wacu umutumirwa wacu ni bwana frank mugisha wo mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se gutanga ibitekerezo ngo uhereho pascal uranyumva
ndakumva neza ye igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe
cyane naza gusoza umutumirwa ye arakumva
ngiye igitekerezo cyanjye n'ikibazo cyanjye nabaza ni iki barimo guteganiriza abangaba batarishyura
batarishyurwa uravuga abimuwe batarishyurwa hari abo uzi bagitegereje kwimurwa ni abari ahagana hehe ushaka kuvuga
nk'abo mu karere ka bugesera harimo mw'abantu b'inshuti zanjye nzi nabo nyine bagitegereje nka kuriya kuriya musaza
uravuga rero urabaza rero icyo bakora abo ngabo kugira ngo bishyurwe
icyo barimo kubategekaniriza kugira ngo babishyure vuba vuba kuko nabo baba bafite ibibazo byinshi bahanze kaba bashaka gukora
urakoze cyane pascal reka tubanze twakire na ernest mbere yo guha ijambo umutumirwa wacu ngo abasobanurire ernest uranyumva
ndabumva cyane ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ngewe icyo navuga kuri ibyo byo kwimura abantu ni ku nyungu ya leta hari aho bigaragara ko bitinda cyane biragaragara hirya no hino ko bigenda bigafata nk'imyaka nk'ingahe
ntabwo ari inyungu za leta ariko ni inyungu rusange z'abaturage n'iz'igihugu
aha urakoze cyane hari aho batinda nk'imyaka ikarenga ingahe kandi nk'abaturage barahagaritse nko gukora nk'ikintu aho ngaho barabimwe mbese barababwiye ko nta kintu bakoreramo yumva leta aho ngaho naho yajya itanga igihe ntarengwa ku baturage mbega bakabyumvikanaho hakaba ubufatanye hagati y'abaturage na leta muri rusange icyo gihe ariko kirahari yamaze kutubwira bwana mugisha yaramaze kutubwira iminsi ijana na makumyabiri niba nibuka neza reka ikibazo cyawe cyari icyo ngo muhe umwanya kuwusubize urakoze cyane nesite bwana mugisha mwumvise ibibazo pascal yabajije na ernest byose birahuriza ku kintu cyo kutishyurwa vuba najya ngo mubasubize
urakoze cyane ndashimira abadutega amatwi pascal ernest ndetse n'abandi ku bijyanye n'ikibazo cya pascal abaza ati igiteganyijwe bariya abaturage baba batarishyurwa kugira ngo nk'uko twakomeje kubigenza mbere n'ubu ngubu icyo turimo gukora ku ruhande rwacu ni ugukomeza gukora ubuvugizi ni ugukomeza kuvugana n'inzego bireba inzego za leta inzego zimura abantu kugira ngo itegeko rishobore kuba ryakubahirizwa hanyuma ku rundi ruhande nanone tukamenyesha abaturage uburenganzira bafite kuko umuturage nimba abona wa muntu atarimo kumwishyura hagashyira amezi ane atandatu umwaka nk'uko bari babivuze icyo gihe hari icyo amategeko ateganya aho rero twebwe turakora ku mpande zombi gukora ubuvugizi kugira ngo abimura abantu bubahirize ibyo amategeko asaba ariko noneho nta muturage nawe tukamenyesha uburenganzira bwe ku buryo ashobora kuba yakwiyambaza ubwo burenganzira bwe mu gihe abona yuko atishimiye uko ibintu bimeze aho rero navuga yuko ku bijyanye n'ikibazo cyihariye cyahariye i bugesera hari ibyagiye bikorwa n'inzego zitandukanye hari n'abo twagiye natwe tuvugana nabo mu biganiro bitandukanye n'ubu ngubu kandi turacyabikurikiranira hafi kugira ngo turebe yuko abaturage batarenganywa kandi itegeko ryo riteganya ryakubahirizwa hanyuma ku cyo ernest yari avuze ku kijyanye n'igihe ntarengwa nawe yaraganishije kuri ibi bijyanye no kwishyurwa kugira ngo twari tumaze kubivugaho igihe ntarengwa giteganyijwe ni iminsi ijana na makumyabiri kuva ya ndishyi ikwiye yamaze kwemeranywaho hanyuma ikanasinyiraho n'impande zombi ariko n'ubundi turacyabibonamo ikibazo nk'uko natangiye mbivuga n'ubu ngubu icyo kibazo kiracyahari icyo rero igikomeza gukorwa ni ubwo buvugizi no kwigisha impande zombi kuko hari n'abimura cyangwa se abashinzwe kwimura abantu ariko usanga nabo batarasobanukirwa n'iri tegeko badasobanukiwe n'iby'itegeko riteganya aho rero kwigisha ubuvugizi ni ibintu dukomeza kandi tuzakomeza dutekereza yuko bizagenda bibyara umusaruro kubera yuko hari n'ibyagiye bihinduka ukurikije uko itegeko rya bibiri na cumi na karindwi ryagiyeho rimeze ubu ngubu hari impinduka zigenda zigaragara reka twakire n'abandi nabo kuri telefone dusenge uranyumva
yego ndabumva neza ijeni igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo
murakoze mbanje kubasuhuza na frank namushuhuje yikomera hanyuma icyo nagira ngo mvuge kuri ibyo bintu muri rusange ni ikibazo n'ubwo by'umwihariko muri ku kibazo cy'ubugesera ni ikibazo kigaragara mu gihugu hose ariko ngenda gishyira mu buryo butatu uburyo bwa mbere ni ku muturage ukorerwa expropriation kimwe hari ukuntu baza abo ba egisipati baza kugira ngo bagikore igenagaciro baza bagafatirana n'imyumvire yacu nk'abaturage ugasanga baravuga bati ubutaka ni ubwa leta mwebwe murakodesha nk'uko ibipapuro by'ubutaka dufite bibigaragaza ugasanga igenagaciro bakoze rigiye hasi cyane y'agaciro kabyo ariko hakaba hagaragaramo n'ikibazo cya ruswa nagira ngo mvugeho yenda na frank arageza ku kibuga kigaragara kuri abo bakora egisipuriyasiyo baza basanga ufite ikintu bakakubaza urugero bati imibyaro ufite n'ingahe kuko bakora bakurikije ubutaka uko bungana n'ibiburimo uko bingana ugasanga rero barabipfobeje waba udafite ruswa waba utagize ikintu ugenera umuntu waje gukora igenagaciro ugasanga bakoza amafaranga makeya cyane babikozaho amafaranga makeya cyane icyo nacyo bazakirebe cyane muri urwo rugaga rwa ba frank ku buryo icyo kintu bazajya bacyitaho pe noneho ku rwego rwa leta iyo baguhagaritse bataguhaye amafaranga bakavuga bati ntuhinge nta kintu wemerewe gukorera muri buno butaka mukuru burya umuturage arahomba kumara iminsi ijana na makumyabiri udahinze udasaruye umuturage burya abahomba cyane nagira ngo rero nsabe bakore ubuvugizi ibyo bintu bijye bikorwa mbere kuko ahantu bikorwa ni hakeya nta nubwo hageze kuri makumyabiri ku ijana aho iyo minsi ijana na makumyabiri yubahirizwa noneho nyuma rero ahubwo batatugoye bazajye bagira gute bazajye baza bakore baduhe n'ibiribwa kuko ubwo butaka nibwo buba butunze umuturage nibwo umuturage aba akesha kubaho imbere n'inyuma ku bw'ibyo rero nagira ngo mbashimire yenda nsabe frank avuge kuri icyo kintu cya ruswa cyane kuko nk'abantu bimuye masoro imasoro umuntu barazaga bakamubwira bati tugiye kugira umuntu atemerewe kubaka ariko hakaba utanga ruswa akagenda hirya akaba yometseho akandi kazu bakaza agakora igenagaciro ugasanga umuntu ufite nk'ubutaka bufite nka hegitari afashe amafaranga tuvuge nka miliyoni ebyiri n'igice ufite kimwe cya kane cya hegitari n'ibikorwa biriho bitagize ugasanga afashe nka miliyoni eshanu esheshatu ni ibintu byagiye bigaragara nagira ngo ansubize kuri icyo ngicyo murakoze cyane ndabashimiye urakoze cyane dusenge ndumva nawe usa nk'aho wabikurikiriye hafi ubukoze ubuvugizi bukomeye cyane uvuga ugaragaza uburyo umuturage aharenganira muri ibyo bijyanye cyane cyane n'igenagaciro ibyo aba afite mu isambu ye ndagushimiye cyane
ndabashimiye cyane namwe murakoze cyane eugeni twakire na mwizero turi kumwe mwizero uranyumva reba ko wafunga radiyo yawe kuko irimo gusubiramo amajwi mwizero uranyumva reka noneho duhe umwanya ugana mugisha abanze asubize ibibazo bya dusenge mwumvise impungenge dusenge afite n'ibibazo abona abaturage bahura nabyo murabivugaho iki
nabyumvise yakoze cyane dusenge hari ikibazo cya mbere yavuzeho cy'abaturage bamwe babwirwa yuko ubutaka buri ubwa leta hanyuma bikaba impamvu yo kubaha agaciro gatoya ku mitungo yabo mu by'ukuri numva ibi ngibi atari byo kuko nubwo ubutaka ari umutungo rusange w'abanyarwanda ariko iyo umuntu afite icyangombwa cy'ubutaka icyo gihe muri icyo gihe afite icyo cyangombwa ubwo butaka aba ari ubwe uwo mutungo aba ari uwe nta muntu rero waza ngo yishingikirize icyo kuvuga yuko ah, ubutaka ah, nk'umutungo rusange ari uw'abanyarwanda bose ngo yitwaze guhereza umuntu amafaranga make kuko eh, itegeko ri- ri- rirabiteganya neza mu ngingo yayo ya makumyabiri na karindwi iri tegeko twavuze rijyanye no kwimura abantu ku bw'inyungu rusange bivuga yuko kugira ngo umuntu yimurwe agomba kuba guhabwa agaciro k'indishyi ikwiye ijyanye n'imitungo ye icyo gihe bakareba ubutaka bakareba ibikorwa ah, biri kuri ubwo butaka hanyuma kandi hakiyongeraho n'indishyi y'ihungabana iki nacyo ni ikintu gishyashya dushima cyaje mu itegeko Ah, iri ngiri ryari na cumi na kari- na gatanu kitari kirimo ubundi abantu babarirwaga agaciro k'imitungo yabo bakayahabwa bagasabwa ku- kugenda ariko mu by'ukuri ntabwo icyo umuntu aba atakaje cyonyine ari imitungo hari n'ibindi bintu bidafatika cyangwa se umuntu atabara mu buryo bw'amafaranga ariko umuntu aba yatakaje tuvuge abaturanyi nimba uwo muntu avuye aho hantu ni- nimba wenda ah, hari ishuri ryiza yarishimiye koherezaho abana be eh, nimba ari ahantu hari iwabo kuri gakondo kuva kera hari ibintu bindi twavuga biri emotional cyangwa se eh, bi- bi- bi- bidafatika umuntu aba atakaje ibi bintu bireba bitatu byose bigomba kubarwa kandi bakavuga bati mu kubara agaciro k'i- k'imitungo hagomba kurebwa igiciro kiri ku isoko icyo gihe rero eh, mu by'ukuri umutungo umuntu afitiye icyangombwa ni umutungo we kandi amafaranga agomba guhabwa agomba kuba koko ajyanye n'igiciro kiri ku isoko kuri iyo mitungo ye Ye.
Eh, mbere y'uko ariko aha ngaha mukomeza wenda mbe- ndaza kukijyanisha n'ikibazo cya kabiri yanavuze cya ruswa cyagiye kigaragara kuko nk'uko yabivuze natwe mu bushakashatsi twarabibonye kuko eh, abaturage bagera kuri cumi n'umunani ku ijana ry'abo twabajije bemeje yuko hagiye habamo ruswa mu bikorwa byo kubimura hari na bamwe bagiye banatwemera yuko koko hari ikintu bagiye batanga kugira ngo eh, ibintu bishobore ku- kuba byakunda cyangwa se bagiye basaba eh, kugira ngo bagire icyo batanga bityo kugira ngo bashobore kuba baha agaciro k'imi- k'imitungo yabo ka- kagenwa Eh, aha ngaha rero eh, navuga yuko eh, impamvu twagiye tunabona zagendaga zinabitera ni uko eh, nta n'ibiciro fatizo byari biriho bijyanye eh, no ku- no kugena agaciro ah, k'imitungo y'abaturage iri tegeko eh, ubu ngubu riteganya yuko hagomba kujyaho urutonde rw'ibiciro by'ubutaka ndetse ni- ni- n'ibishobora kuba ah, biri ku butaka ako gaciro kakaba kagomba urwo rutonde rukaba rugomba gukorwa n'urugaga ah, rw'abagenagaciro b'umwuga urwo rutonde rero rugomba kuzajya rusubirwamo buri mwaka hanyuma urwo rutonde rukaba rugomba kwifashishwa mu kugena agaciro ah, k'imitungo y'abaturage bitewe n'aho iri ndetse n'ingano y'iyo mitungo aha rero iki kibazo nk'uko cyarose twagiye tukibona kikajyana n'uko n'ibyo biciro eh, bitari binoze neza nta murongo unoze byari bifite Eh, hanyuma eh, ikindi cya kabiri nanone ni uko wasangaga hari n'abantu bakoraga muri eh, muri icyo gikorwa cyo kugena agaciro k'imitungo y'abaturage ko batari babifitiye ubumenyi ndetse eh, n'u- n'ubushobozi eh, ngo ngo ngo babe bemewe nk'abagena agaciro ah, b'umwuga ariko ubu ngubu itegeko riteganya yuko abantu ah, ba- ba- ba- ba- bakora igenagaciro bagomba kuba ari abantu b'abanyamwuga kandi bari mu rugaga rw'abagenagaciro ah, b'umwuga ibyo biri mu ngingo ah, iyo urebye ingingo ya makumyabiri na kabiri y'itegeko iba bisobanura neza ariko kubera yuko mbere bitari bisobanutse neza nta biciro ah, umuntu uwo ari we wese umukozi wo mu nzego z'ibanze umukozi w'ikigo cyimura aza akagira uruhare mu kwimura umuturage ibyo byose byatumaga ah, na- na za ruswa zi- zi- zizamukiramo none frank aba bantu muvuga b'umwuga bagira ako kazi k'igenagaciro ni abakozi ba leta cyangwa umuturage ugiye kwimurwa agomba kubishyura
Eh, na- na- na- ni abantu bigenga ntabwo ari abakozi ba leta Eh, ni abanyamwuga bafite urugaga bahuriyemo Eh, hanyuma itegeko riteganya yuko umuntu cyangwa se urwego rushaka gukora iyo gahunda yo kwimura abantu rushaka gukora icyo gikorwa cyo kwimura abantu nirwo rugomba kwishyura amafaranga yo kugena agaciro ntabwo ari wa muturage wimirwa ahubwo urwo rwego rwimura umuturage kereka umuturage aramutse atishimiye igiciro cyatanzwe n'abagenagaciro b'icyo kigo icyo gihe iyo turebye mu ngingo ya mirongo itatu na gatatu y'iri tegeko bemerera uwo muturage kuba yakoresha igenagaciro rivuguruza ni ukuvuga ngo agakora irindi igenagaciro rivuguruza irya mbere agaragaza yuko wenda agaciro kahawe mu mitungo ye katariko ni ukuvuga ko noneho agomba kwiyishyurira iyo igenagaciro rivuguruza icyo gihe yishakira umugenagaciro we akaba ari nawe ugomba kumwishyurira hanyuma nyuma iyo habonetse iyo raporo y'umugenagaciro wa kabiri bijya muri rwa rwego rugomba kumwimura hakabaho kugereranya iya mbere n'iya kabiri none urwo rwego rugomba kwimura uwo muturage rwaba ruyemeye iyo raporo ya kabiri cyangwa se iryo genagaciro rya kabiri icyo gihe bagasinyana bakemeranya yuko amafaranga bayishyura iyo batabyemeye rero aho ngaho niho hazaho kuba umuturage ushobora kuba yakwitabaza urukiko noneho urukiko rukaba rw'urwakirana hari akabazo ndi bukubaze mu kanya kajyana n'ibiri ku butaka umuntu arimo agiye kwimurwaho uko babigenera agaciro ariko reka mbanze nk'ijambo arise nawe abanza agira icyo abaza cyangwa se atange igitekerezo cye arise uranyumva
ndabumva
ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
nagomba ndamutse uwo mutumire ye arakumva
jewe anagomba gutanga icyiyumviro cy'iwanjye ku bijyanye no kwimura abenegihugu mu matungo yabo mu gihe ariko hakorwa ibikorwa by'iterambere rero leta irafise ubushobozi bwo kwimura abantu ikabashyira mu kindi kibanza kiba cyarateguwe ariko ikintu cya mbere ibanza igakora nuko ibanza ikaraba umuntu ahantu imukuye ikaraba agaciro hafise nimba ari inzu y'uwo muntu ibomo cyangwa ari agatongo umuntu yari asanzwe arimo kuko abantu benshi batunze n'itongo ikabanza ikevariwa uwo muntu ikintu azohabwa amaze kwimurwa aho hantu na cyane cyane mu gihe abantu baba basanzwe bafise ibintu bakorera aho hantu bakabanza bakaraba mbega iki gihe ko abo bantu tubakuye ngaha bazomenyera aho bagiye ryari bazuba barafungura ibiki nimba ari ibiterwa by'abantu byomunone hanyuma imbere y'uko leta irangura ibyo bikorwa nimba ari amabarabara ari ukubaka amashuri cyane ibindi igomba gukora biteza imbere igihugu ica ibanza ikaraba neza ikazokora ibyo bikorwa abo banyagihugu yaramaze kubaha iyo mizibukiro yabo kugira ngo ntibirirwe barajya mu ibarabara cyangwa birirwe bararondera ingene bari bubeho ingene bubaka inzu idakunda leta rero yakora ibyo bikorwa ibanje kubaha amayindaminite yabo
ndagushimiye cyane alice ngushimira kandi by'umwihariko kuba ari wowe muntu w'igitsina gore uduhamagaye muri iki kiganiro kugeza kuri uno munota ndagushimiye cyane ubwo rero bwana mugisha reka mbaho umwanya musubize alice birumvikana ko ari mu burundi amagambo yakoresheje ndetse ko mwayumvise hari aho yakoreshaga nk'amatongo ni isambu n'ibindi nk'ibyo
ntabyumvise arakoze cyane alice alice ibyo avuze ni ukuri kandi natwe ni nabyo dusaba yuko iriya gahunda cyangwa se ibikorwa byo kwimura abantu ku bw'inyungu rusange bikwiye gutegurwa neza abaturage bakajya koko bimurwa ari uko ibintu byose biri ku murongo nk'uko amategeko abiteganya yaravuze ati hakwiye kubaho gukora inyigo inzego za leta cyangwa se uwo nguwo ugiye kwimura abantu akabanza bakareba neza ingaruka bizagira ku baturage hanyuma n'uko bazabaho nyuma yaho ibyo koko n'amategeko yacu arabiteganya iyo turebye mu ngingo ya cumi y'iri tegeko rijyanye no kwimura abantu ku bw'inyungu rusange mu rwanda rya bibiri na cumi na gatanu rigaragaza ibyangombwa cyangwa se ibisabwa urwego bifuza kwimura abantu ku bw'inyungu rusange ni ukuvuga ngo mu busabe bwabo rugomba kugaragaza bimwe mu byo bigomba kugaragaza hagomba kubamo inyigo igaragaza ingaruka ku mibereho y'abaturage hanyuma bakongera bakanashyiramo n'inyandiko igaragaza ko bafite amafaranga ahagije ajyanye no kubarura imitungo yabo ndetse no gutanga indishyi ikwiye kuko kimwe mu bibazo twagiye tubona muri ubu bushakashatsi ni uko akenshi wasangaga inzego zishaka gukora kwimura abantu ku nyungu rusange zatangiraga ibikorwa byo kubimura kandi mu by'ukuri batarabona ingengo y'imari ijyanye no kwishyura abo baturage imitungo yabo ubu rero itegeko riteganya yuko mu busabe bwabo hagomba kubamo iyo nyandiko yemeza ko amafaranga bayafite ajyanye n'icyo gikorwa hanyuma bakaba bagomba no kugaragaza n'inyigo y'ingaruka bizagera ku mibereho y'abaturage nanone n'inyandiko yemeza yuko icyo gikorwa koko ari icy'inyungu rusange kubera yuko hari n'aho byagiye binagaragara bagasanga igikorwa kibitirwa inyungu rusange ariko abantu basesengura neza mu by'ukuri ukabona atari n'icy'inyungu rusange ahubwo ari inyungu wenda z'abashoramari runaka ariko atari inyungu rusange mu by'ukuri akaba ari nayo mpamvu iri tegeko ryaje kugira ngo risobanure neza ibikorwa by'inyungu rusange ni ibihe iyo urebye mu ngingo ya gatanu biragaragazwa neza hanyuma bakanagaragaza n'ibindi bikorwa rwiyemezamirimo ashobora kuba yakora wenda bijyanye no gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera igishushanyo mbonera kuko kigomba gushyirwa mu bikorwa hari abaturage baba batuye ahantu badafite ubushobozi bwo kuhakorera ibiteganyijwe ku gishushanyo mbonera icyo gihe hakaba haza umushoramari ariko itegeko rikavuga riti uwo mushoramari ntiyumvikane n'aba baturage hanyuma abaturage bagenerwe indishyi ikwiye kubera yuko nubwo aje gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera ariko ibikorwa azaba akora ni ibikorwa bizaba bimufitiye inyungu mu by'ukuri nk'umushoramari iri tegeko rero riba biteganya ibi byose icyo ngira ngo abantu bakwiye gukora ni ugukurikirana kugira ngo turebe yuko byakubahirizwa yuko ibyo biteganya byashyirwa mu bikorwa ariko ibyo avuga rwose nanjye ndemeranwa nawe kandi ni nako n'itegeko dufite ribisaba yuko ibintu byategurwa mbere hanyuma umuturage akishyurwa amafaranga ye hakimara kurangiza ibikorwa byo kubara imitungo ye ya minsi itarashira ijana na makumyabiri
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro muri isanga aho turimo kuvuga ku byerekeranye no kwimura abantu ku bw'inyungu rusange umutumirwa wacu ni bwana frank mugisha uri mu ihuriro ry'imiryango itanga ubufasha mu by'amategeko mu rwanda nkaba nagira ngo twongere dusubire ku murongo wa telefone twakire na ishimwe uranyumva ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
rero nagira mbaze nagira mbaze mutumire abo abo bagira bimugwe bazahabwa umuzibukiro ukwiranye n'ibyo nibyo baba batakaje aho hantu kumengo kwimura umuntu akajya ahandi hantu kure birumvikana ko umengo kizoba ari ikibazo kirekire twashaka tubaze twumve yuko abo bene wacu bagiye guhabwa umuzibukiro munini nyine uhuye n'ibyo baba bari bafite aho hantu
urakoze ishimwe birasa nk'ibyo umutumirwa wacu yari amaze kuvuga ndetse n'impungenge abandi bari bagaragaje zijyana n'ubuke bw'igenagaciro igenagaciro riba riri hasi y'ibyo umuturage yagombye guhabwa urakoze cyane ishimwe bwana mugisha mbere yo gusubiza ikibazo cya ishimwe nagira ngo mutubwire gatoya ku byerekeranye no kugena agaciro k'ibintu biri ku butaka muravuga muti harebwa ibintu bihari tuvuge twafata nk'urugero inzu imyaka iri mu murima niba harimo urutoki ukabara insina zirimo ukazigenera agaciro hadahinze nta bihingwa biri mu murima tuvuge ari nko mu mpeshyi umuntu ashobora kuviramo aho bigenda gute kugira ngo bapimanye bamenye agaciro k'ubwo butaka bw'umuntu n'ubwo bavuga ngo ubutaka ngo ni ubwa leta babiteganya gute kugira ngo bahe agaciro isambu y'umuntu
urakoze cyane ni ukuvuga ngo iyo nta kindi kintu kiri kuri ubwo butaka mu by'ukuri ubwo nta n'icyo babara nta imitungo nyine bayibara iyo iriho nimba ari ibihingwa byari biriho ariko bikaza gusarurwa nyuma igenagaciro rikaza kuza nta kintu kiri ku butaka icyo gihe bareba agaciro k'ubutaka mu kugena rero agaciro k'ubutaka navuze nti ubundi urugaga rw'abagenagaciro nibo babifitiye ububasha n'ubumenyi ndetse no mu rwego rw'amategeko iyi ngingo navuze ingingo ya makumyabiri na kabiri muri iri tegeko n'ibisaba yuko bakagombye gushyiraho urutonde rw'ibiciro ndetse n'ibyashingiwe mu kugena ibi biciro ariko muri uku gukora ubushakashatsi twagiye tuganira nabo n'abagenagaciro bagenda badusobanurira mbere y'uko urwo rutonde rujyaho rugena ibiciro uko babigenza ubu ngubu icyo gihe uko badusobanuye ni uko kugira ngo tuvuge bagene agaciro k'isambu nta kintu kirimo baragenda bakajya muri ka gace muri ka karere harimo ibisambu hanyuma bakajya mu kigo cy'ubutaka tuba dufite ibiro by'ubutaka ku karere noneho bakifashisha amakuru y'abantu baheruka kugurisha ibibanza muri ako gace ubwo butaka burimo wenda bagafata abantu tuvuga urugero nka batatu hanyuma abo bantu batatu bari bafite ubutaka muri ako gace haba hariyo iyo abantu bagurishije akenshi bajya mu karere mu guhinduza hanyuma bakagaragaza n'igiciro baguze ubwo butaka icyo gihe rero bagashingira kuri ibyo biciro noneho bafasha abantu nka batatu noneho bagateranya nyuma bakagira icyo umuntu yakwita mwayeni cyangwa se impuzandengo bakavuga bati nimba mu mezi atatu ashize abantu batatu baragiye bagurisha ubutaka tuvuge bwa metero mirongo itatu babugurisha hagati ya miliyoni eshatu na miliyoni enye ni ukuvuga yuko icyo gihe wenda dushobora gufata impuzamdengo ko ubutaka muri aka gace bwa metero mirongo itatu wenda ari miliyoni eshatu n'igice bagafatira hagati nububa bareba wa undi wabonye make n'uwabonye menshi noneho bakagereranyamo aho hagati iyo niyo nzira badusobanuriye banyuzamo kugira ngo bagene agaciro k'ubutaka bakurikije ibiri ku isoko icyo gihe bareba nk'amezi atatu yahise ku buryo wenda bitagiye mu gihe kirekire ariko ubu nk'uko nabivugaga urwo rutonde ruteganywa y'uko bakwiye gukora ntabwo bararukora ariko ngira ngo muri uyu mwaka ruraza gusohoka noneho urwo rutonde ruzajya buri mwaka baruvugurura bityo bizaba byoroshye kumenya ngo ikibanza muri aka gace kanaka mu karere kanaka metero kare wenda y'icyo kibanza ni amafaranga ya nayo ni amafaranga ya nayo urutonde rumara gusohoka bizaba byoroshye ariko kugeza ubu ni uko barigenzaga hari icyizere se mufite cy'uko byazasohoka nko muri uno mwaka
numva mu byo twari twavuganye n'abantu bari muri iyo rugaga bari batubwiye yuko umwaka ushize bari barimo bakusanya amakuru mu turere twose tugize igihugu tujyanye n'agaciro k'iyo mitungo ubu rero barimo barabishyira hamwe bagerageza no kongeraho akantu igiciro nyine bijyanye n'igihe kimaze guhita ku buryo twizeye yuko muri uyu mwaka ibijyanye n'ibiciro by'imitungo bizasohoka muri gazeti ya leta hanyuma noneho wenda imyaka ikurikiyeho bikazagenda bivugururwa byo hagira icyo bongeraho buri mwaka bafite uburyo bagenda babara ku buryo buri mwaka bagenda bagira icyo bongeraho
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro muri isanga kirakomeje twongere dusubire ku murongo wa telefone benjamin uranyumva
ndakumva cyane ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ndamukiriza umutumire arakumva
ikibazo nari mfite nabonye kuri komante kuri fesibuke ibyo mwanditse twagira tubaze noneho iyo leta ikeneye ahantu ishyira iterambere ku banyagihugu mu matungo y'abanyagihugu mwatubwiye yuko atamunyagihugu afite uburenganzira bw'uko ashobora guhagarika leta ku migambi y'iterambere igomba ihe abanyagihugu rero ikibazo mfite ndi bujumbura mu kamenge hari ahantu leta yubatse perezidanse n'ubu hataruzura hataruzuye perezidanse rero perezidanse bayubatse ahantu mu matungo y'abanyagihugu ndetse baherutse no gushinga amaboroni andi matungo y'abanyagihugu kugira ngo bahave kugira ngo hegere perezidanse aho hantu hari hazinze ndibuka ko abagura uwo waguze imetero cumi ku icumi n'umunani umva yatanga umuriyoni ni ukuvuga imetero ari kuri igihumbi ijana mugo turiko turabiraba ubu u- amakuru dusumira ku bahaguze bavuga yuko babemereye ko bazobaha eh, ibihumbi mirongo ine na bitanu ku metero ne mumvaho ko leta atariko ahombesa abanyagihugu ari ikibazo mfise noneho nta nta tegeko eh, rikingira umunyagihugu mu gihe leta yifuje kugirira imigambi aho hantu uwo munyagihugu mwebwe nagira mbarize umutumire ko ata tegeko rihari ryo kugira ngo rikingire umunyagihugu mu gihe eh, leta yiyumviriye gukenera aho hantu h'umunyagihugu murakoze
Eh, nk'uko wabivuze utangira nyine wavuze uti nta wu- ukumira leta m- a- igiye gukora igikorwa cy'iterambere benjamin ndagushimiye ubwo reka mpa umwanya ah, F- frank mugisha agusubize uretse ko nyine amategeko yo mu- ari bukubwire nayo mu rwanda yakubwiye hari eh, sinzi niba hari icyo abiziho ku byerekeranye n'amategeko yo mu burundi bwana mugisha
Eh, urakoze Eh, mm, eh, ikibazo cye ngira ngo ntabwo numvise neza detaye zose ariko muri rusange numvaga avuga ati ese nta mategeko ahari yo kurengera abaturage mu gihe leta wenda isa naho iri- ari irimo kubarenganya nimba nacyumvise neza Mm, bagomba Eh, kuba kuri- abantu bimurwa aho ngaho hagomba kubakwa iyo nzu mu kamenge agomba kuba ari ah, ah, ab- abantu barahaguze bagatanga bakagura ku mafaranga menshi leta ikaba iba- iba iba ishaka ku- kubimura kuri makeya
Eh, urakoze cyane Eh, nk'uko rero wari umaze kubivuga ubundi mu- muri rusange eh, iri tegeko nyine navugaga iri tegeko ryo ni iryacu hano mu rwanda ariko muri rusange ubundi leta ni inshingano zayo zo kurengera abanyagihugu ndetse n'abaturage bayo ubundi niyo yakagombye gufata iya mbere eh, yo gushyiraho ingamba zo gutuma abaturage batarenganywa Eh, wari umaze rero no kugikomozaho ku bijyanye no kwimura abantu ku b'inyungu rusange Eh, leta nta ntabwo umuntu ashobora kuba yabihakana wenda icyo wahakana ni ukuvuga uti igiciro nahawe ntabwo gikwije eh, ni- n'igiciro kiri ku isoko icyo gihe ugasaba yuko habaho gusubiramo ariko ntushobora kuba wa- warwanya icyemezo cya leta eh, ngo ugihakane aho rero nkavuga nti n'ubundi leta iyo tuvuga leta eh, turimo turavuga inzego za leta nazo ntago eh, ziri hejuru y'amategeko amategeko burya atugenga kimwe agenga abaturage ariko akagenga n'inzego ubwo rero umuturage nimba hari icyakozwe akaba atacyishimiye nk'uko nabivuze eh, amategeko hari inzira aba ateganya nubwo itegeko ry'u Burundi ntarizi neza ariko muri rusange iyo icyemezo cyafashwe n'ubuyobozi urwego runaka rw'ubuyobozi eh, amategeko ateganya yuko ushobora kuba wa- wakwitabaza urwego ruri hejuru ya rwa rundi Eh, ugasaba yuko cya cyemezo cyafashwe cyahinduka ibyo ngibyo binaniranye rero umuturage buri gihe agira uburenganzira bwo kuba yagana urukiko akarwifashisha agasaba yuko rwamusubiza uburenganzira bwe numva rero niyo byaba ari gahunda yo kwimurwa eh, bikozwe ni- n'izo nzego za leta n'ubundi ubwo burenganzira umuturage arabugumana ashobora kuba yakwitabaza izo nzira zose zihari z'amategeko eh, nkeka yuko ni ibintu bikorwa hose biri- biri- biri- biri biri ku rwego rw'isi universel yuko umuntu ashobora kwitabaza urwego rwisumbuyeho hanyuma byananira akaba yajya mu rukiko Mm.
kugira ngo asabe yuko uburenganzira bwe bwa- bwa- Ye- bwarengerwa ye, reka noneho duhe ijambo aroni Mm, muri makeya aroni nawe gira icyo uvuga kuko turimo twegereza ku musozo
yego jike nagira mvuge Mm.
ni ku bijyanye n'ahantu n'amabona nk'aho bacishamo kaburimbi cyangwa bubaka ayandi ma ibindi bintu byegukira leta nama mbona biba mu mishyo kubera babaha amahera menshi hamwe umunyagihugu atigara agira na kimwe abwira na mwene wabo kubera aba yarose amahera akwiye none aho bo ko numva idoga nta- ntabwo bobo bobo babaha amahera akwiye kuko numva umengo ntibabyemera neza Eh, wowe uratekereza ko ayo leta iba yahaye abo- abantu ahagiye gukorwa umuhanda aba akwiye
Eh, abakwiye kuko aho nama mbona bacisha amakaburimbi Oye.
bose nta n'umwe yigera yidoga nta- nta n'ivyo yigera wumva ok urakoze cyane aroni reka ubwo ijambo rya nyuma rero ndihe umutumirwa wacu frank mugisha mu gusoza inama mu masegonda makeya mwahaba akurikiye radiyo ijwi rya amerika mu byerekeranye no kwimurwa no ku no ku- ku- guharanira inyungu zabo
murakoze cyane kuri iki kibazo cya loni navuga yuko koko natwe twagiye tubibona mu bushakashatsi twakoze hari abantu koko bari bishimiye igiciro bahawe navuze nti mirongo inani ku ijana nibo batugaragarije yuko batishimiye ariko bariya makumyabiri ku ijana bishimiye igiciro bagiye bahabwa bamwe bakatubwira bati rwose naho turi tumeze neza icyo rero navuga muri rusange ni uko abantu bakwiye gushyiramo ingufu kugira ngo basobanukirwe neza amategeko banasobanukirwe n'icyo amategeko avuga ku burenganzira yego murakoze murakoze cyane murakoze cyane murakoze cyane mwese abari baduteze amatwi namwe kuri ibisobanuro